inzamba inzamba irasamirana
amakuru na bonfis niyongere
ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radiyo inzamba agateke kawe nongera ndabaha ikaze mu isango ry'amakuru mu kirundi twateguriye kuri uno mugoroba turi ku munsi wa kabiri ni igenekerezo rya gatanu nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ayo twatorokanije nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abambara canke badandaza impuzu zisa n'iza gisirikare canke igipolisi bahawe ikiringo c'indwi zibiri n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kugira babe bazitanze mu nzego z'umutekano zibegereye ingingo ishimwa n'abatavuga rumwe na leta bagasaba yuko yokurikizwa ntihere mu majambo gusa kuko urwaruka rw'imbonerakure arirwo rusanzwe rugendana iyo myambaro ku mugaragaro buramatari w'intara ya muyinga aragabisha abadandaza b'isukari babandanya bica amatwi mu kuzimba abaguzi ko bagiye gukurwa ku rutonde rw'abadandaza iyo sukari bibaye ngombwa banapfungwe ni ingingo zari zifundikiwe mu nama yamuhuje n'abadandaza hamwe n'abajejwe intwaro abarundi batanu b'impunzi mu ikambi ya nyarugusu barahagaritswe n'abajejwe umutekano mu ikambi bita abasungusungu kuri uyu wa mbere babahora urudandazwa rutemewe ibyo mu ishyirahamwe ry'abaharanira agateka ka zina muntu mu makambi y'impunzi cbdhvikari babonamo umugambi wo kubandanya baburabuza impunzi bagasaba abafise ico bokora bose gusaba ko impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca tanzaniya zubahirizwa saya gusa twabateguriye n'ayandi mu kanya nido nido musangwe ikaze urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo inzamba agateka kawe ni kuri wezi itatu akaburungu inzamba akaburungu org ubu kirazira kikazerezwa kwambara canke gucuruza impuzu zisa n'iza gisirikare canke iz'igipolisi ivyo nivyavuzwe kuri uyu wa mbere n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Floribert Biyereke mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yasiguye ko izo mpuzu zambawe n'abanyagihugu basanzwe bishobora gutera umutekano muke abafise izo mpuzu bahawe indwi zibiri kugira ngo babe bazishikirije abajejwe umutekano inyuma y'ico kiringo uzofatwa azambaye ngo azohanwa hakurikijwe amategeko tutega amatwi Colonel Floribert Biyereke umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi haraheze iminsi hibonekeza abanyagihugu bambara imyambaro isa n'iy'inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano byongeye iyo nyambaro iradandarizwa mu bibanza bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi ukwambara iyo nyambaro bituma haba ingorane zo gutandukanya abagize inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano n'abanyagihugu bambaye imyambaro y'abasirikare canke y'igipolisi ingendo nk'iyo ishobora guhungabanya umutekano mu gihugu cacu narijya imigwi y'iterabwoba ishobora gukoresha iyo nyambaro ikinyegeza mu banyagihugu igahungabanya umutekano nta wodiha ko akarere uburundi burimwo hakirimwo imigwi yitwaje ibigwanisho ikora nk'iyiterabwoba mu ntumbero yo gukinga ingorane zoshobora gushika hamwe atacokogwa mu maguru masha turamenyesheje abarundi n'abandi bose baba mu Burundi ibi bikurikira birabujijwe ko abanyagihugu bambara imyambaro isa n'iy'abasirikare canke n'iy'abapolisi birabujijwe kudandaza imyambaro isa n'iy'abasirikare canke n'iy'abapolisi hatanzwe ikiringo c'indwi zibiri ku banyagihugu bose bafise imyambaro isa n'iyigisirikare canke iy'abapolisi kugira ngo babe bayisubije aho hose hari abasirikare babegereye ubutazokubahiriza ivyo byasabwe azohanwa hisunzwe amategeko mu runani sefora rusha rutavuga rumwe na leta rurashima iyo ngingo yo kubuza kwambara izo mpuzu zisa n'iza gisirikare cyangwa iz'ipolisi ubwo runani bugasaba ariko ko leta yoca ibishyira mu ngiro ntibibe mu majambo gusa izo mpuzu bakazakimbonera kure kuko arizo zitera akajagari mu gihugu zambaye iyo myambaro mu runani seforo arusha rugasaba ko izo mbonerakure zokwakwa ibigwanisho zifise kuko bitera umudugararo mu gihugu twumvirize jean bosco rwigemera ni cegera c'umukuru w'unani sefora rusha ivyo umuvugizi w'igisirikare yarayashikirije ku bijanye n'abiyambika umwambaro w'igisirikare canke w'abapolisi ni vyiza cane ahubwo yari yaratevye guhagarika ku kajagari bose babona kuva kera ariko rero burya koko bazobishobora ko tubona ari ahanini ya imbonerakure ziyambika canke zambitswe uwo mwambaro ko tubona zahawe ikibanza kiri hejuru y'inzego z'umutekano leta ya snddfdd muri rusange ubushikiranganji eh, bwo kwivuna abansi n'ubwujejwe umutekano boba bikubise agashi boba basanze barengewe n'akajagari kahari mu kwambara uwo mwambaro w'abapolisi canke w'abasirikare boba bikanze iki mbega mu gihugu ku bwa seforo arusha twohanura yuko niba bashaka koko guhagarika ako kajagari bobanza bakiyumvira yuko leta ariyo nyene yagateye umugambwe snddfdd ari wo wagateye maze bakabanza bakahagarika ivyo vyo guha uwo mwambaro imbonerakure ikibanza bari barabahaye c'uko basa n'abari hejuru y'abapolisi n'abasirikare ibyo byose bigahagarara ibyo gutera umudugararo mu gihugu bitewe n'izo mbonerakure zitwaje umwambaro bigahagarara ndetse bakabaka n'ibigwanisho babahaye kuko si umwambaro wonyine mbese turazi yuko umwambaro si wo wica hica ibigwanisho n'iryo terabwoba bakoresha ahandi ho batabikoze uko akajagari kazokwamaho
inzamba abadandaza b'isukari bo mu ntara ya muyinga biziziwe n'ingeso yo kuzimba abaguzi basabwa no kuvavanura n'iyo ngendo mu maguru masha ni akamo batewe kuri uyu wa mbere na bonamatari w'iyo ntara jean claude barutwa nayo mu nama yamuhuje n'abadandaza b'isukari hamwe n'abarongoye amakomine umutegetsi akavuga ko abadandaza bazokwica amatwi ntibagendere kuri izo mpanuro bagiye gufatirwa ibihano bitandukanye nko gukurwa burundu ku rutonde rw'abadandaza b'isukari gutangishwa ihadabu mbere no gufungwa eh, bidasigaye inyuma reka iyi nkuru tuyibaze petero gahungu ubukene bw'isukari bwari bumaze igihe bwibonekeza mu ntara ya muyinga ngo bwari bufatiye ku mvu zibiri nk'uko byashikirijwe kuri uyu wa mbere na buramatari w'intara ya muyinga jean claude barutwa nayo mu nama yagiranye n'abadandaza b'isukari na ba musitanteri imvo ya mbere y'iryo kena ry'isukari ngo birashika ko ishirahamwe isusumo riba ririmiye imbura ahandi ngo bikava ku badandaza bayinyegeza agasaba abadandaza kudasubira kugurisha isukari barengeje igiciro kizwi n'amategeko abatazokubahiriza izo mpanuro nabo ngo bakazoronka ibihano bikomeye ibyabera gihugu ubumenyi bwa mbere na mbere ho ni uko isukari irashobora gukinda bivana n'igihe mu gihe caho muri zo suba barimo barimbura isukari ntiyera ikintu usanga yabaye nyinshi Ni mu gihe naho eh, iyimbura ritaregereza ya mezi yo kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu kenshi na kenshi iragabanuka ariko nk'ubu kuva mu kwezi k'umunani kw'icenda kubandanya turizigereza yuko atakibazo bashobora kuba c'isukari kuko muri zo sumo bari muri production nabo kandi n'ingingo y'isi igafata kuko hari usanga abadanza isukari nabo nyene bacamwo bazamuka igihingwa vya biyoga kandi atari igenewe no kumenya neza yuko ubu tugeze mu gihe co guhana kuko iyo umuntu ahanuye rimwe kabiri akanywa vyanka umuntu aca ahana mudazo urazofata yabirenze kuvyo tuba twashingiye hamwe nawe tuzomuhana vuga bwa mbere ho tubanza kumukura ku rutonde rw'abayidandaza kuko nawe akiri umudandaza w'isukari ubwira kabiri kandi turashaka kumuca amande mbere no gupfungwa ashaka no gupfungwa kuko azoyanduye uwo mutegetsi aributsa kandi abasitanteri eka n'abadandaza b'isukari ko abanyagihugu bafise uburenganzira bwo kuronka ico kiribwa batarushe kandi ku giciro kizwi na leta petero gahungu arakenuye abantu batanu barafashwe kuri uno wa mbere mu ikambi y'impunzi z'abarundi i nyarugusu mu gihugu cya tanzania nabo bita basungusungu amakuru ava muri iyo kambi akavuga ko abafashwe bagirizwa ko bariko bakora urudandazwa rutemewe n'amategeko reka inkuru tuyibaze alain majesté barenga nk'uko amakuru ava muri bamwe mu mpunzi ziba ngaho mu ikambi y'inyaruguso bitumenyesha ngo ico gikorwa co gufata impunzi zidandaza utuntu duto duto dusanzwe dutandukanye nk'abatembereza uduhuzu cabereye muri zone y'icenda mu gasoko kadandarizwamwo abagore udufungwa tugizwe n'utuboga dutandukanye kikaba catanguye igihe c'isaha zitanu zo ku mutaga wo kuri uno wa mbere gushikaho umunani z'umuhingamo ayo makuru abandanya avuga ko iryo hagarikwa ry'abo bantu ryakozwe n'uwo bita komanda w'abasungusungu ari n'abarongoye iyo zone afadikanije n'abasungusungu b'abarundi aya makuru akabandanya avuga ko abafashwe bacabihereranya apfumbatisha imbere yo kubarekura aya makuru akavuga kandi ko izo mpunzi zahisemo gukora urwo rudandaza kugira zishobore kuronka udufaranga ngo kongereza kugura imfungwa ko zironswa intica nk'ikiza nk'uko umwe muri izo mpunzi abivuga nubwo bari bashaka kuri batanu utuntu bakoze suforume ya portimanto irerekana ko umengo solidare zose zemewe nabo n'abantu bagendagenda bari bashira ku bitugu bakazunguruka kugira ngo bakunde barabakubura nka angaraho bashobora kugira nuko bafasha cameza mbona bamwe muri abo basuzungu bariko babiheranya kabonekana ko umengo hari ibintu biturire bariko barabasaba uko muri zemewe gutembera ngaho mu gasoko naho gasoko kinja mwera amaze gutanga ibihumbi bitanu bari bitoraguza muri bibiri na biriya none bagomba tubona gutera duha n'indya zidakwiye ifu ntikwiye imboga ntizikwiye amavuta ntakwiye biyungunganya kugira ngo barabe dushobora gufasha abantu cyane cyane iki gihe ntawusohoka ntawinjira amakuru ava ngaho hari iyo kambi akaba yemeza ko abo basungusungu bakorana n'abarongoye iyo kambi kubera ayo makenga yose uruganda rwa radiyo nzaba agateka kawe ntiturashobora kuronka urongoye iyo kambi y'inyarugusu kugira atange umuco kuri icyo kibazo alemajese barenga arakenuye ishyirahamwe ry'abahanyagateka kazina muntu ry'ababa mu makambi y'impunzi cbdh vika rirababazwa n'amabi aguma akorerwa impunzi mu ikambi ya nyarugusu co kimwe mu yandi makambi ari mu gihugu ca tanzania jean bosco vyizigiro avuga iryo shirahamwe asaba bose bafise irwishwa kure gutabariza izo mpunzi kugira uburenganzira bwabo bwubahirizwe tumutege yompi muri cbdh vika twari dusubiye kumva ko mu makambi yamwe muri tanzania cane cane nyarugusu abayobozi basubiye kubyuka baburaguza abafite utuntu badandaza aho hiriwe induru muri iyo kambi bashaka gusubira gutera ibyatsi iyo ngendo igayitse ituma abantu batagira umutekano ituma abantu bahora baturatura iminsi yose kandi dusubira gusaba ababifite mu bushobozi ko bogerageza uko bashoboye agateka k'impunzi kakubahirizwa birababaje cyane biteye n'umubabaro ko impunzi iguma gutotezwa iminsi yose muri icyo gihugu cyane cyane muri izo kambi
ni kuri ayo makuru avugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi inyarugusu mu gihugu cya tanzania duciye dusuzira ko amakuru twabateguriye kuri uno wa kabiri reka nshimire mwe mwese mwari muduteze yompi nshimire bagenzanji bafashije kugira ngo aya makuru aboneke nk'uko muyumvise bomvise niyongere ariko ndayabashikiriza ndabifurize kuroranirwa aho muri hose na gahwana